iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundiro mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kwa kabiri tariki umunani y'ukwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muriko muna federika nkurikije turifuza rero ko abo dusanzwe dukorana cane cane abarongoye ziriya ntara igipolisi kiba cabaduganyemwo ko boheza bakongereza inguvu kugira ngo aba bantu ntibafatwe ngaha ejo ngo duce dusubira kubona baciye basubira kugaruka uyu ni pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'uburundi avuga ku ihagarikwa ry'abantu barenga ijana na mirongo itanu amafaranga ngo ya BDF yewe uzi amafaranga bura twatanze twatanze ngo ibihumbi bitatu ngo byo kwiga umushinga dutanga ibihumbi ngo cumi na bingahe na kimwe na magana angahe ngo byo gufunguza konti muri sako twarategereje amaso yaheze mu kirere abo nabo n'abanyarwanda bavuga ibyo bipfuza ko perezida paul kagame w'u rwanda aherutse gusubira gutorwa yobarangurira izi nkuru co kimwe ni inkuru zerekeye raporo ku matora y'u rwanda zashikirijwe n'abagenduje ayo matora hamwe n'itangazo ryashikirijwe na leta y'amerika kuri ayo matora turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse neza aloise umwanya n'uwawe
urakoze frederico amakuru agizwe ahanini ntavugwa muri afurika perezida barack obama yahoze atwara leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu wa mbere yahamagariye abanyakenya kwitabira amatora mu mahoro asaba abategetsi ba kenya kwigiza kure icyo cyose gishobora gutuma abantu bapfa kandi bakemera aho abanyagihugu bahava bashira ibyo obama yabitangaje byo ku munsi wa mbere mu gihe kuri wa kabiri perezida perezida uhuru kenyatta asanzwe atwara kenya hamwe na raila odinga amaze gutsindwa inshuro zitatu zose bahava bahangana muri ayo matora miliyoni zirenga mirongo ibiri z'abanyakenya kuri uyu wa kabiri rero niho batora umukuru w'igihugu babura amatari abashingamateka abasenateri hamwe n'abakuru b'imitumba obama abahamagarira kwibuka amabi yabaye muri kahise mu matora nk'ayo aho abantu barenga igihumbi bafuye nayo abarenga ibihumbi amajana atandatu barateshwa izabo kugira rero ngo bitegurire kazoza keza kabo mwamenya ko kenya arico gihugu case avyara barake obama kuri aya matora nyene perezida wa kenya uhuru kenyatta asaba abanyagihugu biwe bemerewe gutora kwitaba ayo matora mu mahoro amatora abonwa n'abatari bake ko abakandida bahava baronka amajwi ahakwa kwababana kenyatta agasaba abahava batora guca bataha mu mihana yabo bahejeje ico gikorwa baramukanye n'ababanyi babo basangire hanyuma barindirire hamwe ibiva muri ayo matora mu mahoro n'umutekano kuri wa kabiri nyene itora mu ibanga ryo gukura icizere kuri perezida wa afurika y'epfo jacob zuma niho riza kuba izo bibaye inshuro y'umunani inama nshingamateka ya afurika y'epfo igerageza gukura k'ubutegetsi jacob zuma inyuma y'indwi zirenga zitandatu basuzuma iki kibazo umuvugizi w'inama nshingamateka bareka mbete yatangaje iyo ngingo ejo ku munsi wa mbere imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yari yasabye ko iryo tora ryokorwa mu ibanga nko guha uburyo umugambwe anc bwo kunegura umuyobozi wabwo hagati aho abanyafurika y'epfo amajana baragaragaje ibyifuzo byabo aho bihereza amabarabara bamwe biyamiriza zuma abandi bamwamamaza hari ejo ku wa mbere nyene kuri uyu wa mbere nyene ejo kandi mu gisagara ca durban mu ntara ya zuma avukamwo abayobozi b'amadini barakoranye batakambira imana ngo ibatabare itabare perezida wabo bamwe bakabona ko itora ryo gukura icyizere kuri we rigenze uko byifuza uko byorushiriza guteza umutekano muke muri icyo gihugu mu karere ka k'ibiyaga binini naho abantu cumi na babiri kuri uyu wa mbere niho bicwa i Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'inyuma y'amasasu yumvikanye mu micungararo y'ibohero rikuru ry'i Kinshasa nk'uko bimenyeshwa n'umuvugizi w'igipolisi cya Kongo Colonel Piero Mwanamputu avugira igipolisi avuga ko abantu bishwe n'amasasu yigenza abandi bantu babiri barishwe mu ruhagarara nk'urwo mu gisagara ca matadi mu mpanuka bushira uburengero bwa kongo igipolisi cagiriza akagwi k'abarwanyi kitwa mbundu dia mayara kavugwa kuba ari nako kateye iryobohero nyene gakoresha ga- gatorokesha murambabarira abarongozi babo mu kwezi kwa gatanu ubwicanyi butera bwiyongera muri ico gihugu butuma haba ubwoba ko hashobora gusubira kwaduka intambara hagati y'abenegihugu aho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda amamiliyoni y'abantu bamaze gusiga ubuzima muri ico gihugu abana barenga ijana bahunga uturere tugenzurwa n'umuhari w'iterabwoba al shababu mu gice cyo hagati ya somaliya kuri wa mbere niho bashika mu gisagara ca adare aho basaba leta kubakingira ibyo bikaba bishikirizwa n'abategetsi b'ico gihugu adare kikaba ari igisagara gikomeye mu budandaji kiri ku birometero amajana abiri na mirongo ibiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa mogadishu umukuru w'ico gisagara muse muhamed ahmed yabwiye ijwi rya amerika ko abo bana bahunga kuko al shabab igomba kubinjiza mu barwanyi babo ku nguvu Ah, mukuru, eh, avuga rero kandi ko al shababu ifise abarwanyi bashaje ari naco gituma irondera urwaruka kugira ikomeze igisirikare cabo agereranya ko abana barenga amajana atanu bafise imyaka iri hagati ya cumi na cumi n'itanu bamaze guhunga imihana n'ibisagara vyabo muri ico gice
urakoze aloyize ku makuru uheje kudushikiriza abantu barenga ijana na mirongo itanu nibo bafashwe n'igipolisi ku murwa mukuru w'ubujumbura kuva mu ndwi iheze abo bahagaritswe bagizwe ahanini n'abacuruza umubiri abasegereza mu mabarabara inzererezi hamwe n'abana bo mu ibarabara ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wiri kaneza ari i bujumbura mu burundi muri abo abadandaza umubiri bazwi ku izina ry'abamaraya ni mirongo itatu na babiri igipolisi cabafatiye muri zone ya bwiza no hagati mu gisagara ca bujumbura umugwi wa kabiri ugizwe n'ab'igipolisi cita inzererezi bagera kuri mirongo icenda na bane biba mu mabarabara bakananywa ibiyayuramutwe hanyuma hakaza abana bo mw'ibarabara bagera kuri mirongo itatu na babiri nayo umugwi ugira kane ugizwe n'abagore basegerereza cumi Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi asigura ko iyo migwi y'abantu iri mu yitera umutekano muke mu gisagara aba bantu rero murabizi ko kuva mu mwaka uheze abajejwe intwaro bahagurukiye iki gikorwa cyo kurwanya aba bantu mu kubakura cyane cyane mu bisagara nka byose by'igihugu cy'u Burundi mukaba mubizi rero ko aba bantu basanzwe bakunze kuba inkomoko z'umutekano muke mbese no muri bo harimwo abavamo bagakora ubugizi bwa nabi nk'ubusuma n'ibindi hanyuma musanzwe mubizi ko ngaha mu gisagara cya Bujumbura umukuru w'igisagara cya Bujumbura yabihagurukiye cyane cyane cyane mu mwaka uheze naho yabihagurukiye ari kumwe mbere n'amashyirahamwe hano hagati y'akabana abaduganwa mu ntara baturukamo ntibateba gusubira kugaruka i bujumbura nkurikiye asaba abatware b'intara zakira baba birukanywe kongereza ishaka nuko bafatwa bagahanwa cyangwa benshi bakarungikwa ruguru tukaza tubona ba- baragarutse baciye bava ruguru turifuza rero ko abo dusanzwe dukorana cyane cyane abarongoye ziriya ntara igipolisi kiba cabaduganyemwo ko boheza bakongereza inguvu kugira ngo aba bantu ntibafatwe ngaha ejo ngo duce dusubira kubona baciye basubira kugaruka batagumijwe hariya kuko twava duca dusanga igipolisi camye muri ka kazi ka kandi nyene kuko bama bariko barabafata ku munsi ku munsi baca bagaruka babafata baca bagaruka turetse abo bagaruka n'abakenyezi badandaza umubiri igipolisi cemeza ko akenshi gisanga kiko gihagarika abo cari kimaze kubona muri uwo mwuga muri kahise nubwo bacibwa ihadabu bakanahabwa impanuro umuntu yohava yibaza ko abo bakenyezi badafise abagabo bakabana ubwo buhumbu nk'uyu munsi kuri mirongo itatu na babiri bahagaritswe n'igipolisi harimwo umuntu umwe w'igitsina gabo gusa yari umusore hari amakuru avuga ko abagabo iyo bafatanywe n'abakenyezi batari rwabo baca bahiga ituriye igipolisi ico kibazo twakibajije nkurikiye ndabona bagomba gutyoza urwego rw'igipolisi ivyo vy'akanoti ivyo nta bibaho mu gipolisi ufashwe turamubereka n'ikimenyamenya nuko uwumwe yashoboye gufatwa agafatwa kandi agafatwa n'itonga twaciye tuma- tumubereka yaba rero yatanza- yatanga ako kanoti urumva ntitwari ku murongo ngo tumubereke abo batabereka ni ukuvuga ko bataba bafashwe umunsi bafashwe tuzoheza tubahamagare tubabereke abakunze gufatwa n'ivyo n'abakenyezi bidasigura yuko abagabo batarimwo kuko abagabo ahubwo nibo babigira n'abo bantu abagabo rero akenshi benshi ahakorerwa ivyo bintu igipolisi kigiyeyo ntabo gisangaho ntabuze amayeri bakoresha ariko nabo nyene rimwe na rimwe baraza barafatwa umuvugizi w'igipolisi yanatubwira irindi ngeso yadutse abantu bakotesha utwana n'abagendana ubumuga kugira ngo babasegeshe mu mabarabara aba bana bazana gusega barya bana mwabonye bateruye harimwo abana batarabi iwabo babakotesha ni ukuvuga baragenda bagakotesha umwana ku bavyeyi biwe bagaca bamuzana bakamwiriza ku izuba nkarirya hanyuma amafaranga yaciye bagaca bagenda kugabura na ba bavyeyi bene umwana ibiro vyo gukotesha biranavugwa kandi no kuri ibijya bimuga ibimuga navyo nyene amakuru igifu- igipolisi gifise nuko basigaye bagenda kubikotesha ruguru bakagenda ku muryango utunze ikimuga ngo bakawuhereza amafaranga yoba yaba nk'ibihumbi mirongo irindwi ico kimuga bagaca bakimanukana ngaho i bujumbura bagacuriza imodoka bashika ngaha bagaca bakijana kugitereka hajya mu gisagara kugira ngo gisege amafaranga begeranye murumva yuko ivyo ari ibintu biteye isoni binababaje cane kuva na kera mu mico y'ikirundi umuntu amugaye yaheza agaca afashwa n'ikibano n'umuryango iruhande y'abantu barenga ijana na mirongo itandatu igipolisi kimaze guhagarika kuva mu ndwi iheze mu ijoro ryo kuri uyu w'imana carafashe ibitenge igihumbi n'amajana atatu na mirongo ibiri na bibiri vyari bije biva muri kongo vyafatiwe ku nkengera z'ikiyaga tanganyika muri zone kinindo mu bumanuko bwa bujumbura abari babizanye bazimanganye basiga igipolisi ariko ubwato bubiri bariko barakoresha ntibagiye babujanye turetse ivyo bitenge igipolisi canafashe kandi n'amakarata abiri y'imivinyu n'imoteri imwe y'ubwato ivyo vyose kuri uyu wa mbere vyaciye bishikirizwa ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ya leta obert eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
inyuma y'amatora ya perezida wa repubulika yabaye mu rwanda indorerezi zitandukanye zatangwa gushikiriza ivyo zabonye mu matora kuri uyu wa mbere abarorerezi bagenduje amatora bahurikiye mu ishirahamwe ry'amasengero atandukanye mu rwanda barasohoye raporo zabo izo raporo ziragaragaza ko amatora yagenze neza nyamara bavuga ko hari bamwe mu barorerezi bahagarariye abakandida bagirizwa kwivanga mu kazi ka komisiyo y'amatora ni inkuru ya mugenzi wacu asumita kaboyi ari i kigali mu rwanda raporo yasohowe n'ihuriro ry'amatora anyuranye yakorera mu rwanda yasohotse kuri uyu wa mbere yagaragaje ko amatora yagenze neza mu gihugu hose ariko banenga uburyo hari abaturage bagiye bakererwa bakananirwa gutora kuko amasaha yarenze nkuru nziza alex umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'amadini anyuranye akorera mu gihugu yemeza ko abo bakoreye hirya no hino mu gihugu basanze hari ubwitabire mu gitondo imirongo y'imiremire wasangaga indorerezi zihagarariye abakandida rimwe na rimwe zishaka kurenga imbibe zabo ari naho twasabye neke kugira ngo eh, i- ubutaha izamanuke izahure cyane cyane n'abaka- n- n'indorerezi ziba zihagarariye abakandida kugira ngo babigishe aho inshingano zabo zitangirira ikindi kandi twanasabye neke ni ukugira ngo izamenyekanishe mu buryo buruta ubungubu ahantu hari za site n'ibyumba by'itora izi ndorerezi zatanzwe n'ihuriro ry'amadini mu rwanda zarengaga gato mirongo cyenda zaturutse mu matorero anyuranye harimo benshi bafashe iya mbere basaba ko itegeko nshinga ryahinduka kugira ngo umukandida wa fpr inkotanyi paul kagame agire andi mahirwe yo kuyobora u rwanda hari benshi basanga ukuri ku byatanzwe n'izi ndorerezi kutashingirwaho cyane ko zari zararangije kwerekana aho zibogamiye musenyeri john rucyahano umuyobozi w'iri huriro yemeza ko bidafite aho bihuriye n'akazi bari biyemeje gukora niba hari abanyamadini bamwe babishyigikiye bakajya no kuri pararoma bakajya gusaba abo bakoze icyo bumvaga imana yaberetse yabahishuriye ko bagombaga kugisaba pararoma pariyamenti ariko noneho cya kindi basabye bagomba no kumenya ko cyakozwe neza niba umukandida wa fpr yara- yaragombaga kwiyamamaza n'abandi na abigenga n'abandi bafite za political parties agaciro ka muntu kagombaga kubahirizwa n'uburenganzira bwa muntu ntibanahohotere n'imibanire y'abantu imibanire y'abantu ubumwe bwa- bwacu bw'abanyarwanda ntibuhutazwe no kwiyamamaza iki cyegeranyo cyasohowe n'ihuriro ry'amadini anyuranye mu rwanda kije gikurikira ikindi cyegeranyo cyaraye gisohowe n'itsinda ry'indorerezi mirongo ine n'eshanu zari zihagarariye umuryango wa afurika y'iburasirazuba nazo zavuze ko amatora yagenze neza muri rusange izi ndorerezi zari zikuriwe na mudi owori wabaye visi perezida wa kenya zisaba komisiyo y'amatora kwirinda kwiyambaza cyane igisirikare n'igipolisi mu bikorwa by'amatora izi nzego zishinzwe umutekano nizo zikunze guharirwa ibikorwa byo gutwara impapuro z'itora n'ibindi bikoresho bijyana n'ahazabera amatora iri tsinda ry'izi ndorerezi rivuga ko bishobora gutuma amatora arushaho kugirirwa icyizere mu gihe ibyo bikorwa byose byaba byahariwe abandi bantu batari abashinzwe umutekano izi ndorerezi kandi zisaba ko habaho uburyo bungana bw'amafaranga yahabwa abiyamamaza ku bakandida bose itsinda ry'indorerezi zaturutse muri komesa naryo zemeje ko amatora yagenze neza gusa babasaba ko komisiyo y'igihugu y'amatora yahabwa ingengo y'imari ihagije kugira ngo ikomeze yigishe abaturage ibirebana n'uburere mboneragihugu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tukivuga kandi ku matora mu rwanda leta ya amerika yashikije aho ihagaze mugenzi wacu eugene mukankusi niwe yakurikiranye itangazo rya departema ya leta ya amerika tumutega amatwi leta zunze ubumwe za amerika yashimye uburyo amatora ya perezida wa repubulika mu rwanda yagenze ariko inavuga ko ihangayikishijwe bikomeye n'ibitaragenze neza mu gihe cy'amatora mu itangazo departoma ya leta muri amerika yashyize ahagaragara kuwa gatandatu tariki eshanu ku kwezi kwa munani mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ryasohotse umunsi umwe nyuma y'amatora ya perezida mu rwanda ritangira rishima abanyarwanda uburyo bitabiriye amatora yabaye ku itariki ya kane y'uku kwezi mu mutuzo no mu mahoro itangazo ry'amerika rishima n'ibiganiro mpaka byaciye ku mateleviziyo mbere na nyuma y'amatora ariko rikagaragaza impungenge z'ibitaragenze neza haba mu gihe cy'amatora no mu kubarura amajwi departoma ya leta muri amerika isaba itangazamakuru ko ryatangaza amakuru arebana n'itotezwa ryakorewe bamwe mu bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ababashyigikiye mu gihe cyo kwiyamamaza isaba kandi abanyarwanda muri rusange komisiyo y'igihugu y'amatora n'inzego bwite za leta guhaguruka zikavuga kuri ibi bibazo mu bindi umuvugizi wa departoma ya leta yikomye harimo ko amerika ihangayikishijwe n'uburyo guhitamo abakandida bahataniye umwanya w'umukuru w'igihugu batoranijwe kuko bitakozwe mu mucyo aha niho iyi departoma ihera isaba yizera ko byibura umushinga w'itegeko rishya rirebana n'amatora uteganijwe kuganirwaho n'abashingamategeko ugomba kuzagaragaza neza uburyo bikorwa ibi bigakorwa mbere y'uko amatora y'abashingamategeko ateganijwe mu mwaka utaha wa bibiri na cumi n'umunani amerika yumvikanisha ko izakomeza gushyigikira abanyarwanda mu rugamba rwo kubaka inzego zihamye zigendera kuri demokarasi hagamijwe kubaka igihugu kirangwa n'ituze demokarasi ni ukwishyira ukizana mu gihe kizaza iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nyuma y'aho perezida paul kagame yongeye gutorerwa iyindi manda yo kurongora u rwanda mu myaka indwi iri imbere mbega abanyarwanda bamuzeye ku iki ikintu basaba perezida gushyiramo ingufu ni ikihe nibyo bamwe mu banyagihugu baganiriye na mugenzi wacu eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda batubwira ngewe rwose ikintu cya mbere nifuza muri ino myaka irindwi icya mbere u- imibereho myiza y'abaturage mbere na mbere niba hari abantu babayeho nabi gutyo kuri urwo rwego kubona ifunguro ku munsi umuntu akarya kabiri hari abantu bigora uzi ko hari abantu barabatana ariya hari abantu barabatana ariya aho ngaho ukumva byagenda bite ese no- no- ni ugushyiramo inkunga kuri abo bantu badafite imirire agashyiramo inkunga kugira ngo nabo babone ukuntu barya kisiritu ku bantu wenda bacuruza nk'u- nk'udutaro agiye gucuruza bamushyira mu isoko nk'ubu hariya batanze amasoko m- bakoreramo ariko abantu bose bariramanta barajyamo nta kintu ngo bacuruza ngo barabona ntacyo bibamariye nanone bangiza babakubitireho gu- gusora kwishyura ibibanza kugira ute bikabagora nyine hari raporo y'uko bajyaga babizengurutsa ku mutwe bakabona inyungu irenze iyo babona bicaye mu isoko nazishyire mu kugabanya imisoro
gute yorohereza abacuruzi abacuruzi b'abanyamahanga baraborohereza ariko abacuruzi bacururiza mu rwanda ntabwo baborohereza imisoro se ko ariyo n'ubundi yubaka ibikorwa remezo iyo yubaka ibikorwa remezo ariko bagerageze nese nibadutagisa menshi twebwe tugapfa izaba bimaze iki?
nyine pe ntako atagize ariko ashyira ingufu no mu byaro kuko nk'ubu ngubu nawe urabibona urabona imihanda reba ivumbire tu- ahantu tugezemo imisatsi ahantu hose sibyo urumva gutega ukagera nyabugogo uragira isoni zo kugenda muri bisi ngewe ibikorwa remezo aho imihanda idakoze urebye kuri izindi sekita zose mbona nta kibazo nko mu burezi yes mu burezi nimugoroba hindura uko biboneye Oya, oya nabyo wenda ntabwo ku ari ruhande bibi.
oya wenda ku ruhande rumwe ngenda reba ni general ntabwo ndeba wenda ku ntuzi imwe wenda mu burezi nko mu cyaro wenda yoroheje abana kwiga amashuri hafi biroroshye sibyo it's okay.
bagerageze ariko nabwo bagire fix uburezi bwo mu rwanda ntabwo bufite ahantu buhagaze hamwe ubu ejo mu gitondo baratangira ngo, ngo, ngo turiga mu gifaransa ejo ngo mu cyongereza ejo bundi ngo iri shuri ngo ntabwo tukiga ikinyarwanda ejo ngo muzagikora mu cya leta ejo bundi gusa wenda iyo ngiyo ni stability ihari sibyo ni ukuvuga Iyo ni- niba nkumva neza mu burezi harimo akavuyo mu burezi harimo akavuyo kenshi cyane iyo bahinduye umu- umuyobozi azana amatwara ye iyo azanye amatwara ye ntabwo azashimangira ay'undi yari afite ahubwo aza akuraho ay'undi yari afite noneho bikaba akavuyo mbega ntibigire hamwe mu mibereho myiza imibereho myiza y'abaturage rwose nk'ubu ngubu hari ibintu byaje nata mu midugudu baratubwira ngo mu nyuma y'umuganda ngo tugende ngo abantu b'urubyiruko tujyane amasertifika cyangwa amadiplome yacu nyine ngo ngo hari amafaranga ngo ya bdf si wabyumvishije wowe ngo hari amafaranga ngo ya bdf yewe uzi amafaranga buriya twatanze twatanze ngo ibihumbi bitatu ngo byo kwiga umushinga dutanga ibihumbi ngo cumi na bingahe na kimwe na magana angahe ngo ngo byo gufunguza konti muri sako ngo twarategereje amaso yaheze mu kirere none rero nabyo mu bintu agomba kwitaho okay wenda we abari hejuru ajye banamanuka ba- bagere hasi barebe ibihaba gusa nitwihanaguye ubusa ibihumbi byanjye bigiye kugera muri makumyabiri sinabihaburiye kujya mu mabanki yenda akagabanya inyungu kugira ngo umuturage ugiye kwaka i- amafaranga muri banki babashe kuba bamuha amafaranga kandi bitamugoye n'inyungu iri hasi kugira ngo nawe ayakoreshe amuteze imbere Eh, ku mibereho muri rusange okay ku mibereho uko mbibona mbona ikintu ahubwo cyakakwiye ku- kugaruka cyangwa se basa nk'abirengagije ku baturage kandi cyari gifite abantu akamaro ku byerekeranye n'imyenda ya caguwa ntago twebwe dufite ubushobozi bwo kuba twagura amangazi kandi caguwa yatunze abantu benshi nkumva ko byibura adukora ubuvugizi caguwa ikaba yagaruka byafasha abantu benshi wowe ukabyumva ute kuri perezida paul kagame mu myaka irindwi agiye gutegeka imibereho myiza ku mibereho ni uko ubona ko abantu benshi basubiye mu bushomeri kubera caguwa yabuze urabona umuntu yari afite yarakora acuruza caguwa atunze umuryango arira umwana ubu ikigaragara cyo umwana yaricaye undi nawe yahise agira ate niba yakoreraga ibihumbi bitanu muri caguwa cyangwa bibiri yasubiye gusaba ikiyede mu kiyede bahura ari benshi wanakibona none ejo ntukibone ugasanga rero ndumva ko wagaruye caguwa rwose yaba agize aka- adukoreye cyane twabasha natwe kumufasha mu kwesa imihigo umuntu arimo gufata ubutaka yahawe n'ababyeyi hashira umwaka bwa butaka ntawe ushobora kubuhinga ibyo bihingamo ibijumba bimwe mu mwaka umuntu akaza akavuga ati ubu butaka agomba kubusorera murajya gusora amafaranga barimo kukubaza ugasanga yewe ibyo wahinze nta na kimwe cya kabiri cyayo wavuga ngo wasarura cyangwa uzunguka akenshi ikintu twabona yadufasha buryo ki yakuraho imisoro imisoro irimo kugenda iteye ubwoba kuko ntabwo waba uvuga ngo waba uri umuhinzi ibisambu bihingamo ibijumba mu guhingamo ibijumba ntiwamenya ngo ibijumba bizunguka cyangwa se ni ibyo gutunga urugo cyangwa gutunga umuryango aho ngaho ngaho icyo ngicyo nicyo nibo badufashamo ikindi badufashamo bakadufashije wenda mu buryo bwo kugira ngo dushake uburyo ki bashaka uburyo ki bagabanya ibintu barimo kugenda babihanika imisoro irimo kugenda yiyongera kandi noneho bakaduha n'ibi- n'ahantu ho guhinga kuko ahantu ho guhinga barahatwambuye numva gutyo mwa- badukorera murakoze nk'ahantu ho mu masantere wenda inzu zicuruza wenda zunguka zisore ariko nk'ahantu hinga nimba nk'ahangaha baravuga ngo ni imiturire mahinga urabona hajya gushira nk'imyaka ibiri itatu usanga isambanye ndayigurishije banshinga nk'ibihumbi nka magana ane tu- urimo umusoro ibihumbi magana ane naho ubwaho n'amafaranga arimo ntayahagejeje ugasanga namagurisha ibihumbi magana abiri harimo umusoro ibihumbi magana ane urumva nimba magurishije bashobora kwishyura ya misoro ngewe ngasigayemo ndimo ndimo rya deni kandi hahantu mahinga I- inzu se zo ariko kuba no mu umuntu akaba aba mu bacuruzi.
nzu bakamubwira ngo Bakamusorera.
yisorere. uzi ko ba- utatse uradusora kuko turiho uzajya usora kuko wavutse ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
mu gihe abagwanyi baharanira leta ya kisilamu bariko baratsindwa kandi ubutaka bari barafashe buriko burabohogwa biraboneka neza ko ibikorwa byo gusenyura uwo mugwi bitazoba ivyo kuwomora gusa brat mgurk intumwa ya perezida wa amerika iyobora igikorwa mpuzamakungu co kurwanya abo bagwanyi baharanira leta ya kisilamu mu rwandiko yashikirije yavuze ati abasirikare ba irake bateye intambwe zikomeye mu ntambara n'uwo mugwi kubera inkomezi n'ishaka bari bafise kwigarurira igihugu bacaka abo bagizi b'iterabwoba bakaba kandi barabifashije n'umigwi itandukanye avuga ati i Mosulu honyene abasivile barenga ibihumbi amajana icenda na mirongo itatu bari barahunze iyo ntambara buri umwe wese muri bo yarahawe imfashanyo mcgurk yandika kandi avuga ati bariko barashira inguvu nyinshi mu mugambi ufasha abanyagihugu bagera ku bihumbi amajana abiri na mirongo irindwi na batanu kuzosubira mu ngo zabo abana bashika ku bihumbi amajana atatu na mirongo itanu bagasubira mu mashure mu gihugu cose abanyeyiraki imiliyoni zibiri barasubiriye mu ngo zabo mu turere abagwanyi baharanira leta ya kisilamu bomowe mu gihe ingufu zahora zishigwa mu kurwanya abo bagwanyi baharanira leta ya kisilamu ubu zishigwa mu kubaka igihugu no gukomeza umutekano intambara ikomeye yimukiye muri siriya aho abagwanyi baharanira demokarasi ya siriya bashigikiwe na amerika hamwe n'urunani rw'abagwanyi b'abarabu b'abanyesiriya bariko baragerageza kubohora igisagara cya raka muri aka kanya abagwanyi baharanira leta ya kisilamu bamaze komogwa mu bice bishika kuri mirongo ine ku ijana by'ico gisagara mcgurk avuga kandi ati igikorwa cyihuta cyo kubohoza raka gisaba ko twongereza inguvu inshuro zibiri mu bikorwa byo kwiga gutegura no kuronka amafaranga ajya mu bikorwa byo gusubiramwo icyo gisagara no gukomeza umutekano waco amerika ikeneye amamiliyoni ijana na mirongo ine yo gutabara imbabare muri raka kandi bagereranya ko hazokenegwa imiliyoni mirongo itanu zo gukuraho amabombe ashobora kuba yarazitswe anyegezwa mu butaka mcgurk yanditse avuga ati duhamagariye abo bose dusanzwe dukorana bashobora kugira icyo bafashije kugikora kandi bagatanga bivuye inyuma
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika Inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatukarara yadufasha kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloise bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.